setswana ka monate motsweding fm doctor re bua ka ntlha engwe e e re amang ba rotlhe mo tsatsi la gompieno mo e le gore ra go fitlha foo le rona ee. a go tlwaelegile gone gore go ga dingwaga dintsi di tla di tsamayana bagolo ba tshimolola go nna ba na le go lebalanyana ee go tlwaelegile o slebo ebile e seng le mo bagoding fela Ke ke mm. bana ha se tso ba tswa ba ba fitla mo dingwa sentse di like bo ma 40 47 o kreile mm. gore gona le go le go mm. mari e se go lebala go le go go tseneletseng gwa gore yana o tla bo sa tlhola go pula o kile wa bana o ke yana ka moka moring o re kana ne ke tlo ba tla e be le re tsontse go ele gape ko mara go trace di steps o bo ne ke lo ba tla di tshea tsa koloshi wa e tla bang ke ra mm-hmm. eh kana ko o kre e le gore yana o itse o o bone motho a khona mo recognize mara eish kana ke tla libisa la gagwe ke mang wa e bona mara yana wa bana go lebala go ke go eleng gore o kgona gore ha o ka nagana thata o ka gopola or after nako nyana wa gopola gore man ne ke rile ko go ira se sa gore sa gore wa e tlhaloganya ke re so eh batho ba teng ba khona go ba khona go tswella ba ntse ba bereka ba ba itlhokomela ka dinako tsotlhe kore ga e affecte um bophelo ba gage wa e tlhaloganya so <clears throat> ya iragala marano ha setse dingwaga di ntse di ya ke re anong re nna le diphetogo tse di rileng mo mmeleng so le mo bobokong go nna le diphetogo tse di yalo especially mo bagoding ga a sa tlhola a ka kgona gore a tsamaye a ye ko ko sekolong yanong a ile o bala a tla kgone gore a reproduce dilo tsa di badileng a kere o lebala ka nakong e o kry-e a lebetse le gore kana ke tla romang a lebetse le mabitso a mm. ditlogotlogolwane a ileng ka nakong e o feleletsa a babitsa ka mabitso a a bo mma bone kapa a mo file lebitso le le rileng <laughs> tlhaloganya so mm. ka nakongwe e um eh, motho a teng o tlabe a batlana le di-braila ntse a di-rets mara a eh? lebetse gore kana dibrele tsele ke di beile kae a ba lo manye ba bang hmm. ba nna ba nna frustrated o kry-e le gore yaanong o utlwa o maikutlo a gage a ya ko tlase gore hei bathong o etse ke a le sokodisa a ke sa tlhola ke gopola nix dikimedi hmm. tse selo se ne ke se beile mo ke a se batla kore a iphitlhele le dilo <clears throat> ba rata go hmm. fitlha and then ha se tlo batliwa selo seo ga go sa tlhola go itse gore se ko kae le tla se kry-a e le kgale mola mare ene monga teng a sa tlhola a gopola so mm. e ba kgwetlo thata mo go bone ha go ntse go ya um ba bona ba lebala dilo fela yalo mm, mm, eh a re lebelle gore a go o buile ka dingwaga o tshimotse falo ka ya ka bo magare ga bo 40 le bo 47 yaanong a re lebelle yaanong ga go setse go tseneletse ke ga go le mo dingwageng tse di feng jaanong y a n o e 七十度火 iano，火 o 過 a s i x t y five s e v e n t y h a n o 七 t 度火火油 l a f r o m seventy，go 油過 cook the oil。誒，其實我 t 覺得，如果 cook the o k l 火油過馬 eight，m a r e n t l e s e n t l e from seventy，t 係 e 係，我哋睇落去 iano，lebala le tsenelela h go go go o a 誒，火油 o na le b a 油 o d i 好難 b a 火油倒翻。 ba e santsene re ha o fitlha mo dingwageng tseo o ba kry-a ba santsene ba ba le ba le matsatseleko ba le shapo ba gopola mm, dilo mm. wa e tlhaloganya so mm. ha e iragale batho bagodi botlhe-botlhe wa bone ka nakong e o kry-ele gore go na le mogodi gote o santsane a bala motho o na ile o graduata ko unisa ha o re check-a dingwaga o kry-a gore e o na le eighty bona go na le ba presidente ba ba ne ba tsamaisa le le mafatshe a bone ka dingwaga tse di bileng di fetang seventy eight mm. mare ba santsane ba le shapo mo tlhogong so um eh, ga e iragalele bagodi botlhe botlhe go na le ba e leng gore e tla kenelela mo go bone ba bangwe ba tla dile ba Santsane um ba itekanetse fela yalo a ke seemo sa tlhago kgotsa um go bo go na le sengwe se se diragetseng ka tswale mo mmeleng kana tlhaeletsano ya boko le ditsebe le tlhaloganyo um kgotsa bolwetse bongwe jo bo rileng um o tlhaloganya o itse gore um kgolo yaka ke setse ke buile gore kgolo e tla le diphetogo mo mo mmeleng a kere o kry-e le gore yaanong um di-muscles a di sa tlhola di le as strong as before you know eh ke bo di pain ke dilo mamang ke di issues le bo boko go fela yalo go ntse go nna le eh normal le re bitsang normal aging because mm. yaanong e le gore boboko setse bontse bo go ya ka tlholego wa tlhaloganya mm. and especially ha re sa bo stimulate bo tsaya the normal course ya gore yaanong motho a feleletse a and e affecta thata eh, issue ya kgopolo memory so kry ke mm. nako e leng gore motho re tla simolola re ntse re lebala o mm. e tlhaloganya mare yanong go na le go lebala go go e leng gore go bakwa ke dilo tse dingwe wa bone re na le go mm. lebala go go tseneletseng go e leng gore go causa ke o dula utlwa ntse go te wa lebala o na le alzheimer o be e le gore go causiwa ke bolwetse bo bo borileng ba bang ha se le yona alzheimer fela e khosang motho o tla ba feletse a na na le malwetse maybe a ana le bo high blood a ba feletse a na le stroke le yona e e be e e lida mo tabeng ya gore eh a khone go lebala ba bang ba ba na le bo di-epilepsy or infection mo mo bobokong then ba lebala lebala especially batho bao ba e nang leng bo meningitis or h i v na le ntho e re bitsang HIV eh amnesia or HIV dementia mo e leng gore eh ha gopole le ha o mmotsa gore eh ke la bokae ka shoko o re yang gore o kreile gore eh ha gopole nix le lo tedi fetsang go iragala a sa gopole gore ei o itse a ke gopole gore no reng o ra ke gopole gore go etsagetseng and then mm. tse ke ha ile gore ha motho a ka kry-a accident Mm. a ba kry-a ntho e, e, e leng gore o kry-a brain damage injury mo bobokong so o feleletsa e le gore yaanong e affecta le memory ha kgone go gopola dilo tse dingwe tse dingwe ke normal lifestyle ya rona batho ba e leng gore ba nwa gagolo bojalwa e feleletsa e le gore ko bofelong e affecta memory and then mm. ba bang ke go sa di dikotla the main thing ha motho o tlhoka vitamin b12 o kry-e le gore yaanong um memory wa motho wa wa affectega ga sa tlhola a le mm. matsetseleko ko mo mo go kgoneng go gopola dilonyana tse di rileng and then tse dingwe ke tsone ditlhare tse re dinwang tse mm-hmm. di na le gore di di go affect ka nako tsa utlwa motho re mo file antidepressant a ba e o itse doctor ke utlwa ke nna betiri maram ke na le bothata ba gore ke simolotse go ke a lebala mm. wa e tlhaloganya so ke dilenyana tse mmalwa tse e leng gore di ka contributa to taba gore re re latlhegelwe ke ke go gopola ke gore go go deteriorate wa e bo mara ke di-cause tse e leng gore tse dingwe e ka re ga o fetsa go thusa motho oo e be e le gore dara mm. mo um eh, o kgona go boela a gopola Mhm. mara ha setse a fitlhile mo e tseneletseng e ba reng dementia yaanong eo mhm. ke e leng gore anong go senyegile gotlhelele hmm. mmengwere ga o sa leo ka re go ne le mo go zero eight six five o tla botse eh, dr dr prudence dipotso tse di maleba ke psychiatrist ya rona ka kwano eh doc a re lebelele gore bagolo ba rona ga ba setse ba ba le mo seemo se sa go lebala se a ba iphelela pelo kgotsa ba bona gore ke tere ba felela pelo ba ikutlwa jang fela a motho o fitlhela batla go lwana le ene gore mara ke lebala jang kgotsa go diragalang ka maikutlo a bone e ba iphelela pelo e, e, e ba utlwisa botlhoko thata because mm. ebileng a ke re batla ba naganela gore rona re le ba ba okametseng re ba felela pelo wa mm. utlwisisa gore o tla ba gopola gore o kile ba le matlotelo ko a kgona go go gopola dilo mare yanong gone yanong wa lebalela ga o mmotsa o mmotsa gore o ne o beile kae selo kore ke tla dira se kae hmm. maloba mo um ke ne ke botsa motsadi o mongwe ke mmotsa gore um eh, kana o santsene o gopola pin number ya gago ya ya modende mm. a sa gopole nix a ke mm. ene o a tlhola a engwala mo fatshe so ke shopa pampiri eo e ne e latlhegile so kore ke ha a ebileng a lla a le frustrated a bua gore marwetsi a kitse ke a le sokodisa gone yanong yana nkabe ke le batlisa dilo tse e seng tsone ee kore a utlwile botlhoko thata ke be ke mora kere ee, ee a ke re tla tsamaya gape go iwe gape ko sasa o o registera setlha e be re e kwala sentšha nomoro maare ba iphelela pelo ba utlwa botlhoko ao banna re re re ponto ka tlakstop tlextop dumela re teng o kae ee, ke kgotse mama ee, ke a ee. utlwa mama ka mogolo ka kere yaanong setsetsa go lebala ka kgolo jaanong ke bdio ka tlhagoso ke batla go itse gore e ka ya e letlhago nako e ngwe o ka tsaya founu le sengwe then o itlha se mona mo le o lebetse ka gore ke tlhago o aganela a ba tshwanetse go thuya phoso morago a ba sena go lemoga gore ke bone ba leng phoso ka ntlha gore ba lebetse a ele tlhago ra gore ga ra tshwanela go ba tshwara phoso ke botsa ke fela gore ekare eh, morago na ka go ganisa ka seo se e leng gore o se dirile le nnete hmm. morago go bo go tlhagelela gore o bua nnete ga o tshwanetse go thoya phoso ka gore ke se diragalang ka tlhago mo go bone Mm -hmm. okay ra leboga bothe ponto eh doc ka bokhutswane fela ga ke etsa e le gale ke botse ke solofela gore mo utlwile mme ga ke e tlaleletsa ke gore oh, o ona utlwela ko tlase eh, ona buela ko kgakala thata are are ka gore ke so se setlang le tlhago ga mm. dingwaga di se di tsamaile go lebala mm. jaanong ha ka go a ganela sengwe kana go pateletsa sengwe e bele mola thata molegolo ba reng ya mane ke a gopola mm. a re a re ba tshwanetse re ba busetse re ba tlhae phoso re ba lemotse kgotsa re tswe fela mo go bone e bere re ei ke dingwaga tsa bogodi ee eh, kore o seka ba jaja wa ba challengea ka nako eo kore ga e kare mm. because ka nako e ngwe o kry-e o leka go mo gopotsa gore ena mare o rile yalo a ba sa gopole mm. nix mare ga o lemoga gore ke mo dingwageng tsa bogodi kore o ko o e tlogele fela yalo o sekebe wa wa wa wa mo ferekanya maikutlo e tla re yena mm. mo le ga gopola o tla gopola gore no kana ke goretse mare ya ka ke tlhalositse ke gore go tswa le gore yaanong o mo leveling e feng ya ya ya tebalo because ba bang o tla be e le gore ha go pole ena ba nna frustrated ha ntse mo pusha ka taba gore no man ke go boleletse and a sa go pole wa e because go na le bao ba ileng gore a ka seke ba go gopola and then ha se tse in nine o feletse a nna le le ntse anger wa e tlhaloganye kirang um le maikutlo a gage e le gore yaanong ga nne sentle ka taba ya gore yaanong o gapeletswa ntho ene a naganang gore ga e ira or ga e bua wabo e mm, mm. mm. di di ditlamorago tsa tsa tsa gore di tshwaetse itekanelo gagwe ka kakaretso ke tse di feng ga e le gore ke tse di tlang ka tlhago le tse e le gore di tla ka gongwe ka bolwetse bongwe jo bo rileng yaanong um a kere ga e le gore e tla ka tlhago o setse o lemoga gore eh wa lebala lebala kore ha doc tla re tseye moretsi mongwe ke yo pele ga o araba eo eh, petrus rre petrus ko dipslot dumela eh, le kae o selebo re teng ka abuti petrus eh, ke teng ya le nna ke monna mogolonyana wa sixty seven years e taba eo ya tshwenya mm. ya o lebala e ke nane gore mme a nrometsa mo reka sele sele e ke seno reka ke tsena go shopong e nngwe e ke seno reka ke tlogela dilo tsena ke tlileng le tsona from ko shopong e nngwe ga mm. ke tsena ko ntlong bjano go nna thata fela se ka e e tshwanetse ke namele ke boele gape ke dinate e taba o tshwaneo e botlhoko e bana a wa di fitlhela mare ga o boa gape ya toropong wa go di batla ee o tshwanetse o boele ka gore a kere ke di tlogetse go batho ba le ba tsayang morwalo ba e bekwa o oh, darama o eh. di tlogela foo oh, oh, eh, gore ga ke seno tsena mo ee ke tsena mo shopong e nngwe ke reka tse ke di rekang ke tswa ka tsona tsela ke se ke di lebetse bjane mm abuti petros re a leboga are a re tlo re doctor ka re ga go ntse yalo o ne o dira jang a kere ee doctor eh, abuti petrus a eh, re o 67 o na le mathata go lebala o fitlhele ga romilwe ko shopong ga tsena mo go ya go feletsa go dira grocery o tlogela tsele o tsa tse dingwe tsena tle go dire ka fa motho ga ntse yalo o ka mo rotloetsa gore ka gongwe a na le di-copy skills kgotsa dikgato dingwe tsa ka di latelelang gore a se ka lebala thata jana o e sa setse go fitlha mo mo stageng seo sa gore o lebala lebala dilo tseo ke ha o ka itirela di-memories maybe a ira list e e leng gore mme o mo rumile ka yone a kere mm. and then e tle re ha a fitlha ko shopong koo um e, a kgone gore a reke dilo tseo maran bothata ke gore ene le ha di rekile o a di lebala foo mm. ke tse dingwe tsa dikgwetso mm. tseo wa tlhaloganya so ha ba lemoga gore yaanong ntho e tla kgafetsa-kgafetsa ke taba fela gore mme a mo romana le motho a tsamaye le motho gore a tsamaye le reka because um e tlo nna bothata le ha ka 'ira listi um e, or e re fela ha fetsa go di reka a di tseye a di a ilo di be yang ha sa tsamaye ko koloi ke tsore ke bothata a ilo di beya ko koloing e tle re ha ya ko shopong e nngwe e be e le gore tsele wa itsore o di beile safe ko because mm. o tla ke dilo tse di-practical tse di diragalang um ka dinako tse dingata and ke dikgwetlho tse di serious because ka nakong ba bang ba tla lebala le yone change ka nakong o tla be a fane ka selo a ba sa gopole gore kana eh ke se file mang tsereng ene ka nako o e utlwisa gore eh batho ba na le bokebeka bo bongata ba ba e leng gore ba ka isa kgwetlho eo ya batho gore ga a gopole and then mm. a ba mo jabetsa ka yona tsela eo wa e mm-hmm. bona mm. Mm, doctor ka ntlha ya nako a re e tlogele teng e fela fa re tla tla re e tsweletsa mo nakong e tlang akere nna ke a leboga mme re lebogile thata e tsamaile jalo puisano ya rona ke solofelo o itsetse go le gontsi a re se ka ra ba felela pelotlhe ka ntlha gore bone ka bo bone fela go setse go nna botlhoko go nna boimanyana mo go bone le bone ba iphelela pelo ba ba feletsa ba itse ke re bagolo gore bone ba bonako ebile ba maemo a kwa godimo ka di-scampe tse di tlhabang tse di disang botlhoko a e bona gona nong ke a le sokodisa hei wetse hei wetse mamang nka bela ene nka ba gopola wetse nka ba nthusa eng eng eng dipuonyana tse di tlhabang tse gore re se ka ra di fitlhelane a re se ka ra ba felela pelo e re ba eme nokeng ka ntlha gore tsone ke dingwaga di a itsamela o itse ga ba itlhophela gore um ba nne mo seemong se sa go lebala ke bontlha bongwe jwa botshelo ke bongwe jwa kgolo ke dr prudence molete ke psychiatrist ya rona go tswa kwa legae mediclinic botshelo private hospital le vista hospital e ke psychiatrist ya rona re buisana le ene mo tsatsing la gompieno ke ngwa dikgang tse le gore tla re e tsweletse gape mo nakong e tlang ka letlhakori le lengwe